tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe nshuti bakunzi n'ikaze mu makuru y'ukuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize umuryango w'ubumwe bwa buraya waraye usinyiranije amasezerano na leta y'u rwanda n'amasezerano agamije gufasha ico gihugu kubaka uruganda rukora incancu ntabwo nakubwira ngo bizakorwa ejo cyangwa ejo bundi ariko ni ikintu cyo gushyiramo imbaraga uburyo byashoboka hakiri kare kuko urabona covid uko imeze ntabwo afurika yonyine abantu ifite niba wani pasenti aribo bakingiwe ntabwo wavuga ko umwaka umwe cyangwa ibiri bakingiwe bose ntibishoboka uyu ni mpunga tarsis umunyamabanga wa leta y'u rwanda mu bushikiranganji bujejwe kwitaho amagara y'abantu uburundi bwemeza ko hagiye gutangura ibihe bishasha hagati yabwo n'u rwanda perezida wa evariste ndayishimiye yabivuze yakira umushikiranganji wa mbere w'u rwanda mu birori vyo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'icenda iheze ico gihugu c'uburundi cikukiye abantu bashika ku icumi baraye biciwe mu gisagara ca beni kiri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu ndwiza afurika izotangura kuronka incansho za covid ya cumi n'icenda zirungitswe na leta zunze ubumwe za amerika ayo makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahikaze reka yagezweho hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika y'epfo mu gisata c'ubutungane jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo ntaratomora niba azoshira aho intahe yashize akubahiriza ingingo yo gupfungwa amezi cumi n'atanu yaciriwe na sentare ibindi tubibaza mugenzi wacu fidel niyongabo zuma yiyamirije igihano yahawe na sentare nkuru y'igihugu akaba atavuze ko azo kubahiriza ku gushaka kwiwe itegeko ryafashwe ku munsi wa kabiri ryo kwishikiriza igipolisi mu kiringo cy'iminsi itanu canke niba azorindira ko kiza kumutora inyuma y'uko ico kiringo kirangiye abahinga mu vy'amategeko n'abagwanyi biturire bakiye neza muri rusange ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yafashwe muri iyi ndwi y'uko zuma apfungwa kubera yagaragaje ku itegeko rya sentare rimusaba kurenguka imbere y'urwego rujejwe amatora amatohoza ku vyaha vya ruswa yagirizwa ko yakoze igihe yari perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zuma yaranebaguye ingingo yafashwe n'umucamanza sisi kampempe mu kuvuga ko ari ingingo yafatiye ku ishavu ko itajanye n'ibwirizwa nshingiro ni mu itangazo ishirahamwe ryiwe jacob zuma foundation ryashikirijwe uno munsi kuwa kane abantu bagera ku majana abiri bashigikiye zuma benshi muri bo bitwaje inkinzo n'inkoni vya kera bashitse imuhiriwe mu ntara ya kwazulu natal kwerekana ko bamushigikiye umugambo uri ku butegetsi anc watangaje ko uzoganira inkurikizi z'igihano cafatiwe zuma mu nama izoba mu mpera zindwi ku rwego rw'abayobozi bakuru bawo fidela niyo ngabo urakenuye tukiri ku mugabane wa afurika ethiopia isaba abarwanyi bo mu ntara ya tigre kwifatanya nayo mu gikorwa co guhagarika ingwano ibandanya kubera muri iyo ntara ejo ni mukankusi nivyo aje kutubwira guverinoma ya etiyopiya yasabye abo barwanyi kwikurikiza nk'ihagarikwa ry'ubushyamirane mu ntara ya tigreya uyu munsi kuwa kane mu gihe imiryango itanga imfashanyo ihanganye n'ikibazo cyo kugera ku bantu ibihumbi amagana bashobora kwicwa n'inzara guverinoma yatangaje ihagarikwa ry'imirwano ku ruhande rwayo ariko abarwanyi b'ishyaka rya tplf ryahoze riyobora iyo ntara ku wa mbere bavuze ko bongeye kugenzura iyo ntara y'umurwa mukuru mekere nyuma y'amezi hafi umunani y'imirwano tplf yafashijwe ihagarikwa ry'imirwano rya guverinoma nk'umukino ubushyamirane bwakomeje uyu munsi kuwa kane kandi igitutu ku rwego mpuzamahanga kirarushaho kwiyongera ngo impande zose zibe kuri ubwo butaka onu mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu gushize yavuze ko abantu byibura ibihumbi magana atatu mirongo itanu mu ntara ya tigiriya bafite ibibazo by'inzara ikigo cya amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga mu cyumweru gishize cyagereranyaga ko abashonje bagera ku bihumbi magana cyenda ku wa mbere umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yavuze ko afite icyizere ko igisubizo cya politiki gishobora kuboneka leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byavuze ko amarorerwa agomba guhita ahagarara tuve muri etiyopiya tuja muri uganda aho polisi iriko irarondera umugabo yabeshe ko ari umuganga yirara mu banyagihugu abaha ico yise urucanco rwa kovide ya cumi n'icenda abahawe urwo rucanco rwa magenduga ejo ni mukankusi bangana gute
uwo mugabo ushakishwa wigize umuganga yahaye icyo yise urukingo rwa virusi ya korona abantu amagana uwo wigize umuganga yabashije kumvisha amasosiyete menshi ko yakwishyurira abakozi bayo bakabona urukingo yabacaga amashiringi ya uganda hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana abiri ni ukuvuga hagati y'amadolari makumyabiri n'umunani na mirongo itanu n'atandatu ku rukingo nk'uko umuyobozi w'urwego rushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abaturage mu biro bya perezida dr warren namara abivuga uyu muyobozi yagize ati byarabonekaga ko ari ubumamyi uyu muntu yashakaga amafaranga icyaha gisanzwe cy'urugomo dukeka ko yaba yarateraga abantu inshinge z'amazi kubera ko ntabaragira nta mpumuro nta ngaruka yakomeje agira ati aracyashakishwa ariko turamuhiga twafashe abaforomo babiri yakoreshaga inyandiko zafatiwe mu isakwa ry'aho abakekwa bakoreraga zerekana ko abantu byibura magana inani na cumi na babiri bahawe urukingo ariko namara yavuze ko umubare ushobora kuba urenze uwo yongeyeho ko abakora iperereza banabonye ibikoresho bitandukanye by'ibihimbano bijyanye n'izo nkingo ejo ni tubandaniriza muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahavugwa abagera kuri cumi barayibishwe mu gisagara ca beni imiryango ya sosiyete sivile ababyiboneye hamwe n'itsinda rihacunga nibo bemeje ko abarwanyi ba kisilamu bari inyuma y'icyo gitero abahatuye bavuze ko abagabye igitero batwitse amazu menshi mu ijoro hagati mu ntara ya biyu barasa ku bantu ubwo basohokaga mu mazu kandi batema bamwe n'imihoro icyo gitero kibaye hashize iminsi ine gusa nyuma y'uko uwo mujyi ucumbikiye abantu ibihumbi bataye ibyabo bahunze urugomo baturuka mu bice biwegereye ukubiswe n'ibisasu bibiri abategetsi nabyo babyamaganira ku barwanyi ba kisilamu ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters dukesha iyi nkuru bivuga ko abantu amagana bari mu muhanda mu mujyi wa beni mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bamagana guverinoma kuba yarananiwe kurinda uwo mujyi abantu bamwe bakoze bariyeri bakoresheje amahema abandi batwika imipira y'imodoka nta wahise avuga ko ari we wagabye icyo gitero kandi ibiro ntaramakuru reuters ntibyabashije kubona umutwe wa adf wakunze kwamaganirwaho ubwicanyi bwahitanye abantu ibihumbi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ahanini mu turere tw'imisozi ngo ugire icyo ubivugaho kugeza ubu hari abantu barenga ibihumbi magana arindwi bataye ibyabo ku butaka bwa beni ibihumbi mirongo irindwi na bitanu bari mu mujyi ubwawo nk'uko onu yabitangaje muri raporo yo kuwa kabiri
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hayagezweho ijya nino ku isi tuyasozerere ku vy'umunonotsi wo muri afurika y'epfo caster semenya yiyemeje kubandanya urugamba rwo kurwanya ingingo y'urwego mpuzamakungu rujejwe ivyerekeye kunonora imitsi iyo ngingo tuributsa ko imubuza guhiganwa mu kwiruka imetero amajana umunani fidel niyongabo nivyo agarutse kutubwira nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza Reuters amerika izotangura kurunga ikincanco za mbere zigenewe afurika kuva mu mpera z'iyindwi leta ya perezida joe biden yatangaje mu kwezi guheze ko izoha ibihugu ijana bikenye kurusha ibindi ku isi ncanco za pfizer imiliyoni amajana atanu z'ukwikingira covid 19 imenyesha ko atavyo izosaba kugira itange izo ncanco izo nshansho zizoba zigizwe ahanini n'iza pfizer hamwe na nkeyi za johnson and johnson strive masiyiwa akora mu kigo african vaccine acquisition trust gifasha mu gikorwa cyo gutanga inshansho zitanzwe na amerika avuga ko bimwe mu bihugu vyo muri afurika bizotangura kuronka inshansho za johnson and johnson mu ntango z'indwiza mu gihe ibindi bizoronka iza pfizer nta gihugu na kimwe kizoronka ubwoko bw'izo njanjo uko ari bubiri umuyobozi w'ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara muri afurika cdc john nkengasong yatangaje ko akarere ka afurika kari inyuma y'utundi turere two ku isi mu bijanye no gucandaga abanyagihugu nkengasong avuga ko afurika yari yategekanije kuronka injanjo imiliyoni amajana umunani mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka yamara gushika ubu imaze kuronka imiliyoni mirongo itandatu na zitanu gusa
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho ijya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza hejuru rya amerika mandanya kumva mu kirundi no mu kinyarwanda ndabibutse ko muri ko murikurikirana kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya show 12 ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi yacu ya facebook youtube na instagram ni voa radio yacu mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabahe ikaze nanabice ku masonga nkitangura umuryango w'ubumwe bwa buraya waraye usinyanye na leta y'u rwanda amasezerano yo gufasha iki gihugu kubaka uruganda rukora incanco uwo mugambi none uzotwara uburyo bungana gute mugenzi wacu asumta kaboyi arabigaruka ko muri ino nkuru yaduteguriye aya masezerano afite agaciro ka miliyari eshatu na miliyoni magana atandatu mu mafaranga y'u rwanda yashyizweho umukono n'impande zombi kuri wa gatatu aho leta y'u rwanda yari ihagarariwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere rdb itangazo ryasohowe nyuma y'isinywa ry'aya masezerano rivuga ko aya mafaranga agenewe gufasha ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa gukomeza akazi kacyo yo kubaka uruganda rukora inkingo uretse ibijyanye n'ishoramari ryo gukora inkingo byitezwe ko iki kigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu Rwanda kizifashisha aya mafaranga mu kubaka laboratwari ifite ubushobozi buhambaye mu bijyanye no gupima imiti. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bemeza ko ubushobozi buzafasha iki kigo kujya ku rugenwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu bijyanye no kugenzura ubuziranenge bw'inkingo n'imiti. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kubaka ubushobozi bw'u Rwanda mu bijyanye n'ubuziranenge biri mu bizafasha mu rugendo rwatangiye rwo gutangira gukora inkingo. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri minisiteri y'ubuzima nkunga tarisisi yabwiye ijwi rya amerika ko nubwo hataramenyekana igihe uyu mushinga uzatangirira uru ruganda rwitezweho kuzazamura umubare w'abakingirwa mu rwanda mu gihe rwaba rwashyizwe mu bikorwa ntabwo namenya igihe uzakorerwa kuko urumva hari ibintu bigomba gutegurwa mbere y'igihe kubaka nyine rwanda fda ikagera ku rwego rwuri international rwa yo kuba certifiye ku rwego rwa who ibyo rero bifite process bifata irangiye urumva hariho na kampani zimwe zigomba kuza zishaka kuza gukora izo nkingo n'ibindi ziza mu gihugu kubera ko ziba zifite regulation framework iyo itaragerwaho ntabwo bashobora gukora ibintu biba byakoreshwa n'ahandi rero iyo nibirangira urumva n'inganda zigomba kuza zigasetinga zikubaka zigategura ibyangombwa urumva harimo umwanya ntabwo nakubwira ngo bizakorwa ejo cyangwa ejo bundi ariko ni ikintu tugushyiramo imbaraga buryo byashoboka hakiri kare kuko urabona covid uko imeze ntabwo afurika yonyine abantu ifite niba wani pasentire bakingiwe ntabwo wavuga ko umwaka umwe cyangwa ibiri bakingiwe bose ntibishoboka nta nubwo umuntu yakwibaza ko ari ibintu bije kuramira ku kibazo cya covid wenda byazakora no ku zindi nkingo z'izindi ndwara covid zaba irimo ariko urumva ntabwo ntabwo bakingira covid yonyine hari n'izindi nkingo zikorwa urumva n'intuze n'intambwe itangiye kugira ngo bubake ibigo bishobora gukora inkingo muri afurika hashize iminsi u rwanda rutangaje ko rufite gahunda yo gutangira gukora inkingo za covid cumi n'icyenda ndetse kugeza ubu rwamaze kwemezwa mu bihugu bitatu bya afurika bizatangira iyi gahunda usibye u rwanda harimo na senegal n'igihugu cya afurika y'epfo amakuru dukesha minisiteri y'ubuzima agaragaza ko kugeza ubu mu rwanda abantu bagera hafi ku bihumbi magana ane aribo bamaze gukingirwa covid cumi n'icyenda umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima akaba yabwiye ijwi rya amerika ko mu cyumweru gitaha hashobora kuboneka izindi nkingo zigera kuri miliyoni eshatu zizafasha mu kongera umubare w'abakingirwa mu rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumta kaboyi urakoze tuve mu rwanda tuja mu burundi aho perezida evariste ndayishimiye yemeza ko hagiye gutangura igice n'ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'igihugu kibanyi c'u rwanda yabivuze mu birori vyo kwibuka imyaka mirongo itanu n'icenda iheze uburundi bwikukiye ni ibirori vyitabiriwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye barimwo edouard ngirente umushikiranganji wa mbere w'u rwanda inkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza ibirori byo kwibuka imyaka mirongo itanu n'icenda iheze uburundi bwikukiye vyabereye ku kibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe intwari cahoranye izina rya rwagasore yarondeye intahe yo kwikukira kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda wahoze arangoye uburundi pye nkunziza gihindura izina mu bashizi b'iteka harimwo umukuru w'igihugu ca repubulika ya centre africa faustin archange touadera uwo perezida evariste ndayishimiye aheruka kugendera yimikwa mu mabanga intumwa z'ubuganda tanzania na kenya hamwe rero n'umushikiranganje wa mbere w'u rwanda edouard ngirente mu ijambo ashikirije abarundi n'abanyamahanga baba mu gihugu perezida ndayishimiye yasavye abarundi kwirinda amacakubiri uko asa kose no kwankira uwo wese yobagunga yibutsa yuko amabi hamwe no kudatera imbere kw'igihugu vyatewe n'abakoroni ahawe ikaze umushitsi yavuye mu rwanda ngirente yashimye kuvuga mu gifaransa Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer...
ngomba kwibutsa ubushake bw'u rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti hasanzwe no gufashanya ku bw'ineza y'amahanga yacu igihe kirageze co kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama de parvenir à la prospérité et au développement durable.
niko ngirente yavuze abona no kwibutsa ko yaje mu birori nk'intumwa ya perezida paul kagame umukuru w'igihugu cy'u burundi yasabye umushikanganje wa mbere w'u rwanda kumugereza ubutumwa kuri perezida kagame hamwe no kumushimira cyane maze yizeza ko yagiye kugururwa ikindi gice c'imigenderanire hagati y'ibihugu vyompi nimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ah, ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya ico nagira ndababwire ni kimwe ico nagira ndabamenyeshe ni kimwe mu kirundi no mu kinyarwanda tubivuga kumwe icerekwa nikibona ikibwirwa nicumva kandi mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge kubona rero uno munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika uburundi n'u rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha ubu ni umwizero yuko kiriya gitabo twari tumaze iminsi twandika tukira tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi c'ico gitabo twavuga tuti buce b'ububwuzure bushasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda yatosekaye mu bibiri na cumi na gatanu igihe umuhisi perezida pierre nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari ivyo bihugu uko ari bibiri vyagumye vyagirizanya kubikiranira abansi kugeza mu mwaka uheze mu kwa cumi aho abashikiranganji b'imigenderanire bahurira ku mupaka wa gasenyi nemba bari kumwe n'abaserukira ibisata vy'iperereza mu gisirikare maze hakomeza kuganira ku mpande zose perezida ndayishimiye yavuze kandi ko ashimishwa no kubona ubumwe bwa buraya imigenderanire yatosekaye ico gihe nyene buriko bushaka kwiyunga n'igihugu ciwe wiwe asaba iryo shirahamwe kudashira amananiza mu biganiro bariko baragiranira eroje urika neza ijwi rya amerika eloge iyi sabukuru igira mirongo itanu n'icenda y'ukwikukira k'u Burundi ico gihugu c'u Rwanda naho cikukiye kuri no genekerezo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri ibirori bihora biba itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu ariko uno munsi basohoye urwandiko barungikiye perezida Paul Kagame urwo rwandiko abarushizeko umukono basiguye ko rwo kwisunga rushobora gushikana u Rwanda kuco bise icizere c'ejo hazoza victoire ingabire umukuru w'umugambwe dafa umurinzi utaremerwa n'amategeko ni umwe mu basinye urwo rwandiko ararugarukako mu kiganiro na venuste nshimiyimana mu rwandiko twamuherereje gutarya makumyabiri na gatatu za kamena kwezi gushize ariko nta nta kintu aradusubiza turacyategereje none se muri makeya ni iki mwamubwiraga urwandiko twanditse na metero ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho tunategura ejo hazaza heza ni urwandiko rero rukubiyemo ibibazo bitanu bikubiye mu ngingo eshanu tubona bikomere igihugu cyacu kandi bikwiriye kwigwaho hari ikibazo kijyanye na politike twashyiraho inzego z'ubuyobozi ziha ituze buri munyarwanda wese hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere uko iterambere ryagera kuri buri munyarwanda wese ibyo bibazo rero ni ibibazo byigezwe no kwigwaho fpr ikimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ibyo bibazo babyizeho ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana twavuga tuti nyuma y'imyaka makumyabiri n'ibiri birakwiye ko abanyarwanda twongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo ya cumi agace ka gatanu turavuga iti abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twiga twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabibonera igisubizo niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero yafata umwanya akabyiga cyane ko tunasanga aramutse abyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu w'u rwanda inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku butegetsi hameneka amaraso ariko yaba ahaye igihugu umurage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku butegetsi nta maraso yongera kumeneka none ibyo biganiro uvuga byo kwicana na perezida wa repubulika mu kaganira ku bibazo byugarije igihugu ko adahwema guhura n'abanyarwanda ko haba imishyikirano myinshi abanyarwanda bagahura bakaganira bizaba bitandukanye he n'ibikorwa buri munsi abanyarwanda biga ku bibazo bibareba nibyo murakoze kuko hari ibiganiro byinshi nk'uko nari kubivuga nicyo iki kiganiro gikomeye cyabaye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo ngira ngo wenda murashaka kuvuga biriya biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa cumi n'abiri umunsi umwe cyangwa iminsi itatu aho usanga mu by'ukuri abahura bakaganira ni ba bandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse nk'uko nari maze kubivuga mu kanya itegeko nshinga rirabyemera ko abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse ntihagire uhezwa abanyarwanda twese tugahura kandi naho twiga kuri bya bibazo twavuze mu itangazo ibiganiro bizira imbereka nta kubeshyana nta kuryaryana nta gukoma amashyi ngo turenzeho ahubwo tukavuga tuti iki ni ikibazo kuko dufite ikibazo cy'imiyoborere icyo kibazo cya politiki ntakivuze no muri mirongo icyenda n'icyenda barakize kandi bamaze umwaka wose bakiga ariko icyo kibazo n'uyu munsi turagifite reka ntange nk'urugero hari ikintu bize muri mirongo icyenda n'icyenda cyo guca urwikekwe mu banyarwanda ariko n'uyu munsi nyuma y'imyaka makumyabiri na kabiri makumyabiri n'ibiri bize kuri icyo kibazo icyo kibazo n'ubu ngubu kiracyari haracyari urwikekwe twicare no nk'abanyarwanda tubwizanye ukuri kuki urwo rwikekwe rukomeza kutubamo kandi igihe tugifitanye urwikekwe hagati yacu nta mahoro tuzagira umupaka ufunze hagati y'u rwanda uganda hagati y'u rwanda n'u burundi igihugu cy'u rwanda kikarega ibyo bihugu gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu gihugu cyacu uru rupapuro rurajya no mu mujyo w'icyo umuryango w'abibumbye urimo ugerageza gukora mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari gushaka uburyo ibyo bihugu byagiramo ibiganiro hagati mu bihugu imbere bakagirana ibiganiro abatuye ibyo bihugu kugira ngo bashake umutekano kuri abo bantu bashora intambara ku bihugu byabo kandi abantu bashobora intambara ku bihugu byabo bava mu mpunzi urumva rero nk'ikibazo cyarizweho ariko n'uyu munsi kiracyahari victoire ingabire urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya amerika murakoze namwe umunsi mwiza
tuvuge ibigwi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika bakunzi b'ijwi rya amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi rya amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi rya amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga murisanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahava duhana agahindukira ariko imbere yo kugahana reka tubanze dusubire gato mu gihugu cy'u Burundi aho leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa terrar abacukura inzahabu nabo bahawe gasopo ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye amafaranga ibihumbi amajana atanu y'amadolari yabwirizwa gutangwa mu kigega ca leta ku mwaka ku mwaka ntiyatanzwe mu kiringo c'imyaka itanu yeze abarwanya ibiturire babibonamwo amahinyu n'ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu ido n'ido y'ibi vyose na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru umushikiranganji w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow igihemba ubutare bwa tererare mu gifaransa ahitwa mu gakara mu ntara ya bujumbura ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yanditse mu ikete ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ko yabisabwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu iyo sosiyete y'abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa tererare kubudandaza no guterera mu kigega ca leta ayo makosa umushikiranganji wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka alengeme bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cane cane ubwa tererare yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze tugiye kubishyuza ubwa mbere haciye nk'imyaka ibiri itatu nko mu gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonka twavuga ati mwe ku mwaka ku mwaka niburi buri mwabwirizwa gutanga kontribisiyo y'ibihumbi amajana atanu by'amadolari none ko imyaka ine iheze atacu muratanga mugabo twumvirije buruse yabo y'i londres tukumva bavuga tererare z'i burundi mugabo zikavugwa londres dushyize ngaha mu burundi tukabura ikintu ku nkoko tuvuga tuti rero ntimusubire nta na janti izogenda tujya tubona abasha barahiye cyo ngo ahubwo twari twimirije ngo ku egisiporuta ngo itoni mirongo irindwi na zitanu kuri irindwi ngo mu ndwi iza ngo tu egisiporute ngo itoni ijana ngo none ibintu bizoca bikomera eh kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko egisiporuta mwatubwiye yuko atacu mwaronse mu kurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze iby'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku egisiporuta kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ishami oricom rirwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa hadakurikijwe amategeko gabriel fyiri atwara oricom aributsa amasoko iryo shami riheruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimba ubutare ko arimwo ubunyonyezi ibi byo gutanga ama amapasiporo impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impusha zo kugendesha imodoka kontorore tekinike ni ukuvuga gusuzuma ko imodoka zikomeye aha nocanja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigera ajya kuri konti generale de trezor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu kasiterite wolframite ibi bijyanye na terehare koruta na nikere inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro clientelisme favoritisme n'ibindi n'ibindi n'ibindi n'umushikiranganji wa mbere aremeza ko atabiharuro kanuni bihari vyerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri nta biharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu Burundi ubu twarabahaye amamizandomeri yo kubahagarika bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'uburundi bayuguruye bakayisiga irangaye tukabura n'ivu ryo gufurira ibyo binogo kuko uyakweri n'inzembe niko nobivuga abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane ay'ubutare vyosubirwamwo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu usanga leta n'abanyagihugu atana kimwe bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu vyosubirwamwo dushimira umukuru w'igihugu kubura yafashe ingingo yo kubihagarika ibi vyo gukingira itunga ry'igihugu twikifuza yuko co bikorwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirirwa uburundi mbwa amafaranga yacaja ntawe uziya ahariho isosiyete Rainbow yishuye umushikiranganji ko yemeye ingingo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa tererare mu gifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikinyamakuru cyitwa statista.com candikirwa mu budagi gikunze gushira ahabona ibiharuro bifatirwa ko cane cane ku butare cerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uburundi bwari mu bihugu icenda vya mbere ku isi biri mu butare bwa tererare bwinshi muri afurika kikaza mu kibanza ca mbere abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro Pierre Claver Ninkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
akabino ngaha duciye dusozera amakuru yo kuri uno mugoroba twari tubafitiye dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na edi rwema yashizwe hamwe na fatuma alimasi kalala twempi tubikibanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose ahanje turaza kuba turi kumwe mu gatondo mu yandi makuru azobagezweho mu kurindira mugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu